Akka abbaan gadaa tuulamaatiif barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa gooban oolaa jedhetti rakkoo nageenya dhiyootaan Oromiyaa fuula hedduu keessatti daddalatte. Mootummaatti waan uummatii gaafate karaa qajeelaan adoon deebisni iyyuu hidhaan nam guureeftuun dhalatte. Akka itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Geetachoo Baalchaa jedhetti ammoo warra karaa gabaabaan mootummaa harkatti deebifachuu fedhutti tani tolchuu jira malee gaafiin uummata Oromoo deebii argachuu jirtedha. Namoonni nam dubbise.
Abbaan gadaa tuulamaaf barreessaan gamtaa abboota gadaa Oromoo abbaa gadaa goobana oolaa irreessoo telefoonaan argannee afaan Oromootiin dubbisuudhaaf carraaqqii gooneyyuu bilbilli isaanii cufaa waan ta'eef argachuu hin dandeenye kutaa afaan Amaaraatiif gaaffiif deebii kennaniin tibbana haalli Itiyoophiyaa keessa ture rakkisaa akka turee fi inumaa Oromiyaa keessa immoo haalli hamaan akka ture eeranii ajjeesamuun artista Haacaaluu Hundeessaa gadda guddaa akka ta'e dubbatan.
Haacaaluu Simooti. እንቁ ልጅ ነው ያጣ ነው እንደ አጫሉ ያሉት አጫሉን ዱውት ሙጫ አካል ቡዳ ገት ጀቤሰ ደምኔ kanneen akka Haacaaluu akka albuudaa gati jabeessa ta'an ijoolleen oromoo yeroo ammaa kana mana hidhaatti guuramanii jiran kun immoo uummata oromoo dheekkamsiisa uummata oromoo aarsaa uummata oromoo gara xiiqitti fidaa jedhu abbaan gadaa tuulamaaf barreessaan gamtaa abbootii gadaa oromoo goobanaa oolaa irreessoo uummanni oromoo jaarraa tokko walakkaa qabsoo geggeesseen taayitaa qabate ka jedhan abbaa gadaa goobana oolaa irreessoo mootummaa waliin xiiqitti galuunsaa ookkaramma oromiyaa keessatti mul'ateef sababa akka ta'e dubbatu.
የኦሮሞ ህዝብ ሰላም ነው የሚፈልገው የኦሮሞ ህዝብ አቃፊ ነው የኦሮሞ ህዝብ ከብሔርና uummanni oromoo nagaa barbaada uummanni oromoo kaan ofitti hammata uummanni oromoo sabaaf sablammoota wajjiin walitti hidhatee uummata jiraatu. garuu uummata oromoo tuttuqanii aarsanii xiiqii keessa akka seensisanidha haala amma deemaa jiruun jedhan miseensota 75 kan of keessaa qabu gamtaa abboota gadaa oromootiif barreessaa akka ta'an abbaa gadaa tuulamaa goobana oolaa irreessoo haalli jiru akka kanatti kan deemu yoo ta'e baay'ee balaafamaa akka ta'e dubbatu.
በኦሮሞ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ ፓርቲዎች
paartileen mormituu oromoo keessa socho'an paartileen biyya bulchan wal gargaaranii walitti hidhatanii biyya kana gara jireenya wayyaawaatti gara guddina wayyaawaatti gara paartii wayyaawaatti ceesisuun utuurra jiru yeroo ammaa kana akka ta'aa jiru paartiilee morkattootaa hidhuu namoota bebbeekamoo hidhuu ari'achuudha kun kan itti fufu yoo ta'e gara fuulduraatti haalli dhufu hamaa ta'uuf jiraa jedhan haala gidduu kana uumame keessatti garuu kan uummataaf mootummaa gidduutti qofa miidhaan dhaqqabetu hin taane haala itti namoonni nagaan lammiiwwan fayyaaleeyyiin miidhaman lubbuun nama nagaa dhabamee fi qabeenyaaleen barbadaa'an tureef kanas akkamitti ilaaltu jechuudhaan gaaffii dhiyaateef ennaa deebisanis miidhaa geessisuuf qabeenyaa barbadeessuun kunis xiiqii irraa kan madde jedhan abbaa gadaa goobana olaarreessoo.
ወንድም ከጎን ሲወርቅ አንቴ የምታረቅና የምትዞና የምትጨብጦ ያሳጣል ንዴት ይህ ደግሞ
obboleessi keessi maddii ittennaa kufu waan gootu waan qabduuf waan dhiistu si wallaalchisa aariin mootummaan nageenya eegsisuudhaaf humna sanatti hin gidne itti bobbaasee tarkaanfii sanatti hin gidne innaa irratti fudhatu uummanni xiiqii keessa galee gara walitti bu'iinsa sablammiitti gara qabeenyaa barbadeessuutti seena nageegumsaaf tarkaanfiilee irratti fudhataman dandamachuu hin dandeenye uummanni oromoo yeroo kana dadhaban xiiqii keessa galanii aarii keessa galanii ka godhanidha. malee uummanni oromoo uummata sirna gadaatiin jiraatu uummanni gadaan jiraatu immoo gubi nama ajjeesin jedhu yeroo lolaallee warra lolu keessaa akka namni du'u hin barbaadu balbala baniif haa baqatuu jedhaa jedhan maanguddummaadhaan walitti bu'insa ittisuuf araara buusuudhaan kanneen beekaman abbootiin gadaa yeroo ammaa keessumaa yeroo haalli hamaa biyyattii keessatti mul'ataa jiru kanatti maal akka gochaa jiran ka gaafataman barreessaan gamtaa abboota gadaa oromoo. Abbaa gadaa goobana olaarreessoo gama kanaanis mootummaa komatan gamtaan abboota gadaa Oromoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara kuma lamaaf ja'a gamtaa Oromoo jabeessuuf jecha kan mootummaan ijaare ta'uu ibsanii ammas fedhaaf eeyyama mootummaatiin kan socho'u ta'uu dubbatan.
Inni sabaasabinaa sila zichi agar inni maakkar maaltee inni fixar.
Walgeenyee waa'ee biyya kanaa mari'annu furmaata ittaa tolchinu jenneellee naa walgeenyu. anatu dhaabee anatu ijaaree anatu walitti qaba malee walga'uu hin dandeessa waan jedheef amma ugguramuu geenye jirra ugguramnee jirra ani amma abbaa gadaa tuulamaati abbaa gadaa warra kaawwaamee mareechisuu hin danda'u jedhan abbaa gadaa goobana olaarreessoo mootummaa naannoo oromiyaatti hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa obbo Getaachoo Baalchaa garuu kun dhara jedhu.
Abbootii gadaa Oromoo kan gaggeeffamus kan gurmaa'es abbootii gadaatiin ergama isaaniif waliin hojjetan isin qabu yerootti wal argatan isin qabu yeroo mari'atan isin qabu amma nuyi beeknutti mareen isaaniis wal argeen isaaniis karuma isaaniitiin kan hoogganamu mootummaan yoo gurmaa'anii sirna gadaa naannoo keenya keessatti guddisuuf hojii isaanii hojjetan gaariidha waan jedhu deeggarsa kennuurra darbee ofii isaatii abbootii gadaa gurmeessee bobbaasuu hin qabu.
Mootummaan yeroo barbaannutti nutu si waama jedhee waan isaanitti dubbate qabaa gama keessanii.
Sirni gadaa sirna mataa isaatiin ofiisaa danda'e hoogganamuudha akkuma beekamu. Kanaaf sirna gadaa keessatti abbootiin gadaa qooda qaban qabu. Qoodi isaan qaban mootummaadhaanis bakka bu'u qaama biraatiinis bakka bu'u qooda ofii isaaniitii mataa isaaniitii qabanidha kan isaan qaban. Kanaaf mootummaarraa waan eegan hin qaban. Yeroo kana walitti qabamaa yeroo kana walitti hin qabinaa. jedhee mootummaan kallattii laatuuf hin qabu yeroo mataa isaaniitti wal arganii mari'achuudhaaf qaama deeggarsa irraa barbaadan biiroo aadaaf turizimii oromiyaa irraa deeggarsa fudhatanii waan gaafatan waliin hojjechuuf mari'achuu hin danda'u wanti isaan daangaa isaaniitti godhu hin jiru mootummaan ajaja akkasii hin kennu.
Rakkoon ammaa Oromiyaa keessatti mul'atu jechuun mormiiwwan hidhaan kan geggeeffamu ajjechaan yookiin duuti dhala namaa wanni akkas akkasii gaaffileen uummata Oromoo durarraa jalqabee dhagaamaa ture. ammallee deebii argachuu dhabuurraa kanneen maddan jedhaniiti kan isaan dubbatan yaada kanatti waliin galtu yoo waliin galtan ta'e oo sababaan maali jettu.
Gaaffiin uummata Oromoo baroota dheeraatiif gaafatamuu malee karaan itti deebiin argatus dhabamee namni dhaggeeffatus gurra kennuufis dhabamee turan baay'een isaanii jijjiirama waggoota lamaan kana keessa bu'uuraan deebii argachaa jiru gaaffiin inni tokkoffaan gaaffii abbaa biyyummaati. Abbaa biyyummaa jechuun biyya kana keessatti Oromoon saba guddaadha. Saba guddaa ta'ee biyya kana keessatti gaggeessumaa fuullee utubaa hin arganne kanaaf qabsoo yeroo dheeraatiin gaggeessummaa akka sabaayina keenyaatti qooda fudhachuu qabnaa dinagdee keessatti qooda fudhachuu qabnaa siyaasa keessatti qooda fudhachuu qabnaa gaaffiin jedhu gaaffiin abbaa biyyummaa oromoon kaasaa ture har'a biyya Itoophiyaa jedhamtu kan gaggeessaa jiru ijoollee abbaa gadaatii akkaataa ga'ee keenyaatti qooda aangoo siyaasaattis qabachuun nurra jiraatu dinagdee keessattis qabaachuun nurra jiraatu qabaachuu hojiin hojjetamaa jiru. deebii argataa jira. Kun har'a gaaffiin uummata Oromoo baay'een isaanii gaaffiin afaanii gaaffiin ofiin of bulchuu gaaffiin magaalaa Finfinnee wajjin wal qabatu gaaffiiwwan kanaaf kana fakkaatan hundi isaanii toora qabatanii deebii argachaa dhufanitti gaaffiin Oromoo gara okkaraatti nama geessu hin jiru. Amma yeroo ammaa okkarrii gaaffii Oromoo ka'ee gaggeeffamaa jiru hin jiru. Fedhiin murnaa karaa qaxxaamuraan aangoo qabachuu barbaadu yookaan harka micciiree heeraaf seera karaa hin hordofneen aangoo qabachuu barbaadu fedhii humnoota kana malee fedhiin uummanni Oromoo gaaffiisaa karaa nagaatiin gaafatee deebii argachuu akka danda'u hubatee jira. Kana ta'uudhaan yoo baase murtoo mataa isaa murteessuu akka danda'u karaa nagaatiin ni namana.
Garuu gama mormitootaati kan jedhan miseensonni hoogganoonni dhaabota mormitootaa adda addaa mana hidhaatti guuramuu sirnaanillee mana murtiitti dhiyaatanii dhimmi ittiin himataman itti himamuu dhabuu bakka adda addaatti sababa adda addaa ittiidhaan hidhuutu jira kanatu aariitti geessee kanatu uummata gara finciluu gara wal dhibdeetti geessaa jiraadha gama mormitootaati kan dubbatamu.
Namni biyya kana keessatti gaaffii siyaasa ajandaa siyaasaas qabu paartii siyaasaas ta'e kamiyyuu karaa nagaatiin sochii godhu irratti daangaan tokkoyyuu hin jiru biyya kana keessatti kun waggaa lama dura qabsoo godhameen uummanni ofiisaatii deebii ofiisaatiin ni qabsaa'ee hoggansa jijjiiramaatiin deebiitti argateedha. Ammaan booda paartii siyaasaa miseensa paartii siyaasaa ta'uutiin yaada addaa qabaachuutiin fedhii addaa qabaachuutiin namni hidhamu namni dararamu namni dhiibbaan irra ga'u hin jiru. kan jiru yoo jiraate namoonni maqaa da'oo paartii siyaasaa ta'utiin yakka hojjetaniin maaliif gaafatamu kan jedhu ta'uu danda'a namni yakkaan shakkame tokko kamuu yoo seera cabsan yeroo seeraan gaafatamuuf deeman immoo akka waan dhiibbaan maqaa paartiitiin irra ga'utti wanti odeeffamu yoo jiraate malee eenyuyyuu qulqulleeffachuu danda'a namni kamuu miseensa paartii ta'ee waan jiruuf namni hidhame ani amman beekutti hin jiru. Hidhamnaan gocha kana kan raawwatu kamu itti gaafatamu qabaa jechuudha. Biyya kanatti eenyuyyuu seeraa gadi waan ta'eef.
Hoogganaa Biiroo Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa ibsa nuuf kennitaniif guddaan isin galatoomsina.
Galatooma.